Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي جفتو قبل متوتا لكي فتو تراديو نور الهدى حجم ربي قدواتين سجمتا قويا كميسا تنهكمي لدى جلالاتي في ركتش سنة اتسنة لبيسن وقبرني رفني زرفة يرو أما كان تمسي كيسان أكان برواجسة namoonni biyya alaa jirtan keessattuu awurooppaa fi ameerikaa leenkiin tumsa miidiyaa nuura hudaa sagantaa kana jalatti isiniif maxxanfamee jira miidiyaa kana itti fayyadamaa isiniin jecha gama sagantaa har'aatti isin dabarsina.
Daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarratu warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبلو مسلمة لكيفة تهرد فوتة نور الهدى أكما سن إجد توتا ديبي إيانا تمتنسني تا بروغراما لدتش جالالاتي في ركتش سنادا ديبي تان إيانا تمتنسني أكا أرما قديد وهم درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيانا درا تقبل إتخين يتوكوتي أبا قلمي إبا تربا في جهات من جهات أكيجو أبا إتخين يقول إيقمان مؤلين نجبات دردرما في التأرجرة ganama umarraa kaayoon tiyya hatattaman dafee bultii jaarrachu akkaan haraam irraa fagaadhu je'ee kaayoo tanaan kaayachuu ture. Ammoo qabxiin ani gartee jaartii irratti xiyyeeffadhe jaartiin tiyyata akkam haa taatu irratti intala haala bareedaa qabdu intala diin qabdu jechuu kaayoon tiyya akkana turte. Duba tana keessatti keessaa wanni niin filadhee intala hifdii qur'aana qabdu. Akkasittiin meeqa namni tokko ijuma lama qofa qaba. Yoo nama adda addaatti himee namuu karaa keessaniin ija teessan faffacaaftanii dhala akkanaa naa barbaaduudha jedhetiin kaayoo bira haayyadhee duuba warreen kaayoo bira haayyadhee intala kana takka gaarii nama tadiin qabdu saaliha ta' imaana qabdu amala bareedaa qabduutu jiran hanjaa. Akkasitti ahee kanaa godhanii bakka ittiin jirtus tarree isaaniin agarsiisanii akkasittiin duubaa isii kana hubadhee hoggaa wal agarree yaadaan dhufeef irratti akkanatti barate qalbiin keessatti na buuteetiin sumaan barbaadaa jira namaanillee gargaarsifadhee karaa namaatiinis dhufee duubaa si sana naa filanii anilleen takkasii rabbi isii na haa godhu jeetumaan siif dhufee anillee gaarree sanumaan rabbi kadhadhaa kaayoon kiyya akka haadha mana kiyyaa naa taatuun sirraa fedhaan jireeni isiilleen na jalan deeffannee yeruma san keessatti dafi manguddoo ergadhuu naan jette warra keenyatti. Anis yeruma san keessatti ka'ee warra keenya dhaqee dubbiitti odeesse hogguma san manguddoo wal guurratanii dhaqanii guyyuma san duudarra nu haayaa ammumaan tana gartee nisaa nu godhaa jedhaniini nisaagaa nu godhan nisaa nu hidhan. Amma wanni gartee hedduu na yaachise duuba waaniin gaafaan gartee isii wal agarreessan anis waaniin muuxannoon qabneef isiirra isuma tana fuudhuu malee akkamumatti ishiin tun jaartii kiyyanaa haa taatu malee waan dhalaa gartee odeeffatanii maaliif jirtaa maal godhu jirtaa kaayyoon kee maalii maal keessa turtee tokkollee sanii hin gaafatin akkuma armaa olii dhageessan kana guduunfuma goonee ni ka'a. eegani haa gooni amma dubbiin naa as yaate duuba wanni duratti ani irraa quban qaba. Wanni hin dhagahe bar intalti atiin haa godhatti tun jirjirtee bar intala gartee kophee uffattee xayyaara yaabbatu malee humaana fi san dhuftee qaadhimtee waa takka illee odoon odeeffatinne haa godhatte intalti bar deemisaaf isii deemuu deemtu dhaqqabde. Duba akkasitti waan kana hoggaan dhagee heddummuudhiin naqettee ammoo gamasiiti guyyaa wal agarreessa waa takka illee waan gara naanarraan finne natti hin dubbanne. Eegumaan isaan hidhame booda waan kana natti himte. Amma gaa gaafaan dhagahu isiirraa hedduu dharreeffadhe. Akkasitti hayya manaa godhii halkanii guyyaa tilifoonaan na cinqite dhiifa manaa godhi gaaniin deemaa naan jette. Saniin yaa addee wanni ani galtee ni kaasi godheef haadha mana hiyyaa akkanaa taatu waaniin if dandahee jiru waaniin gartee ani carraaqqadhee hojiirra jiruuf waan nagahu tasee walii naafi ati waliin joon wanni rabbiin naa kenne jirti wannummaan alaa deemtee riskiin ati barbaaddu tamaalii jee gaafa kanaan ani barri dalagachuu mataa hiyyaa kiisii kaniin deemuu miti wanni na oofe abbaan kiyyanii du'ee haati kiyya nama guddaadha. Manni keessa jirru kun mana firaati. Hammaan gartee isii kanaaf mana ijaaru naa obsuudha qabda. Amatuma lama qofaa naan jette. Akkaan isii kanaaf mana ijaaree mana firaa keessaa baasuu naan jette. Amma duuba ati ba'aman lama keessatti waanni kun jedhame xumurtee numa fi numa galtaa eeniin gala. Gaafa haragaanis eega isiin rakkoo haadha sinna dubbatti haati si haadhumatti yaajeeti hayyame. Akkumaan ambaalla manaa seentetti deemtee mana kana ijaaru seente. Waan nama naati surraa amanni lamaan hoggodhume achumaan cilee taate cilee bishaan buute mana kanan xumurre akka jettetti amata lama naan jette akkasitti ammallee naan dhumne jennaan haaya je'eetti dhiisee baatowwan gariitti dabaleef amata lamaan irratti ba'atii sanaa ta'u jahaa ta'u hangana itti dabaladhuun ji'e. Kanaas wanni gartee itti gowwoome haadha sii ittiidhaaf na heeti. Amma rakkoon bakka sana jirtu taarkaa na qabdu intaltikka gartee gaafa na dubbattu san gartee waan niyyaasii keessa jiru rabbii tokkicha beekaa niin gowwoomeef arra eega gaafa sanirraa amata sadii dabarsite amata afur dabarsite arra kunoo ama torba dhaabbatte manni malleen dhumne haga ammaan tanaatti. Akkaanan quba qabutti intaltii tun namni gartee amat tokkoo fi lamatti boqonnaa biyya dhaqee baatee lama qaba janii akkaanan quba qabutti hin dhufne. Garuu immoo yoo gartee harka lafa jalaatiin warra isaaniitiin wal quba qabaataniin himinaa jirtee dhufte hin beeku. Rakkoon guddoon amma harkaana qabdu isiniin na fidde gaafaan amata torba keessa ta'uu arge ka'e hootoo alaagge. Arra booda ani hayyama siin godhuun jiru. Inuma mataa ol qabattee ol fudhattee odoon qaanfatiin nama dhiise rabbi irraa illee odoon qaanfatiin ana kabaaman lamaan biraa deemtee amata shan amata shanii fi teessee hanga kana itti uwwise kana odoo miizaan irra hin kaayin jecha afaan guuttattee odoo niitiin qaanfatiin jecha afaan jecha afaan guuttattee waan naan jette. Ani gartee hara biyyaa deebuu hin manaanin hammaan mana kana fixuunaan jette. Gaafa kana gaa. Bar jecha keessatti wasanaa bahinsa keessa aboota akka beekinaan jette. Ati biyya teessee alatti na ajaju hin dandeessu. Naafi ati wal biran jiru. Waaniin fagoo jiruun ajaja hin qabu. Akkana naan jette. Ammoo akkanatti intala tanaaf goggoomee yeroo dheertuu tana isitti dhiisuun. Jaalalaan isiif qabuutu gowwaana godhe. Intala tana guyya tokko waan gargaari. Waan kana naa ta'e jee saantiima tokko itti gaafadheen qabu. Akka irra hedduu dhiiraa jaartii alatti erganii akkaawuntii bananii maallaqa asitti ergi jedhanii. Rabbiin duubaa na duroomsee waan naaf gahuu naaf kenne. Sajechi ittiin naan jettu kuni ati na biran jirtu fagoon jira haqa narraan qabdu naan jetti. Jechuun kun shari'aa keessatti akkan dhiirti hoo haqan qabdu jaartii isaa ajajatee hoottu galijee isii dirqamarraan qabu dhihoo taatu dhihoo taatu fagoo taatu bakka feete haa jiraattu bakkaadhaan jiru keessatti jiraattu biyya alaa jiraattu ajaja hoggaan itti ajaje ajaja kiyya xaa'aa kiyya gootii ajaja fudhattee hojiirra oolchuun isirratti hin jiru kana hedduu wanni naachisaa jira mee halkanii guyyaa if wallaaleetiin jira sheenaan quba if nyaachaa jira mee deebisaadhaan na dhaqqabaa yaa obboleessa keenya kun yaa obboleessa keenya takkaahuu ilma keenya ta duraa rabbuma kee faarsi rabbii kee galatoonfadhu ka ganamarraa qalbii kee kana keessatti ganamaan bultii ijaartee haraam gartee rabbiin jibburraa akka fagaattu akka ganamaan ilmoo gartee cifraa nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam lafa fakkeessuuf sii dardarummaa qabu keessatti kana rabbiin keessiyaa si jaalachiisuun ni'imaa gurguddoodha ta duraa rabbii kee galatoonfadhu. Lammiinsa yeroo namni gartee sanyii fi gosaa fi gandaa fi malkii fi dheerinaa fi diiminaa fi haarruun waa meeqaan dhalaa waan diirrabbii lafa kaayanii dagaman keessatti ati intala dhiibee gartee intala diin qabdu ta rabbi sodaatu ta quraana hibziin qabduun barbaada jettee sababaa tanatti isii sana iyyaafattee namaanillee gargaarsifattee isii barbaaduuf. karaa kana rabbiitu faagarreesse kaayee ati bar wasiyyaa nabii keenyaatii qabattee obboleessa keenya. Nabii rabbii akka jee alayhi salaatu wassalaam yaa maashara shabaa man istataa'a minkumul ba'a falyatazawwaj ta dura ajaja taate lammeessaa nabiin akka jee alayhi salaatu wassalaam akka aadaa godhatanitti namni dhalaa walii wanni barbaaduuf tunkaxul mar'atu li arba'in waa afuriif jecha dhalaa kana fuudha barbaadaa jedhani alayhi salaatu wassalaam. Gariin intala ni bareeddumaa fi fuudha jedhe. Bareedin mucuraa kagartee waan dafee dhumu kana. Gariin sanyii bareeddu warra gartee damiinaati warra gosa kanaati jedhe sanumaaf fuudha jedhe. Takkeedha jegaa warri gartee diin rabbiitiif filatu ati immoo ammoo wanni isiniif dhaamu nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam fadfar bidaati diini intala diin qabdu filadhu addunyaanis bireedinniis sanyiin siitis sabni siitis aangoo warra isaaniitis waan dhumaati wanni dhumni diinii filadhaa jedhe ati san hojiirra oolchitee rabbii yaada kee kana bakka siifaa guutu lammeessa keessaahu ati gartee intala hifdii quraanaa qabdu jeesanirra xiyyeeffachuun waan gaarii garuu wanni ati gartee jirjira keetii wajjiin haxaa keessatti galte intala odoonii fi gatteessee eega namni ni si gargaaree intala tana siif agarre siin jedhan waan isin keessa jirtuu fi waan isinirra dabree fi taayoo isii odoo isiif wajjin haasawin jecha namaarratti hirkattee nikaa godhachuun dogongora guddaa sadeessaa. Jirjira keetirra bayyanoota dhabaan odoo rabbii keetiin hin mari'atin odoo warra keessaniin illee hin mari'atin akka dubbii keetiirtiif namaan galutti wahuma jirjiraan ifi fixee fakkaata. Intala tana akka shari'aatti dhugaa warra isaanii dheeyxee wajjin teessee haasawuu dhabu yaada qabduu fi waan si yaadduu fi waan bultii yaadduu fi hangam takka bultii jaariinsa qabdaa fi namni naan duratti si gaafate jiraa fi qaadhimaa lafaa qabda kana cufa waliin haasa'uu sirra ture. Kana dhabuu keetii fi rakkoon armaa olii kun cufti si mudate. Afriisa dogongorri guddaan ati hojjette. Intalti tuni kaayoo lafaa qabdu gaafa waliin haasa'uuttee siin fuudha jettu sitti nimne akka imaltuu deemuu deemtu. Maaliif miila na qabaa yoon jaartii isaa ta'e hanga nikaana godhatu hin himu jetteeti si dhoofite. Kuni xiyyaadha. Intalti ganamaan ati gartee diinii fi kana jettuun san diinuma sanuu dhugaadhaan dhibbarraa dhibbatti qabaachuuti wanni ati itti dhaqqabde hin jiru oduma namaa fudhattee quraana haffattee quraana beektii jetteeti malee namni rabbi sodaatu kalaama rabbi haffate waan isiin gartee jettu kana jecha kammas hin jettu kana ani biyyattiin deebi'uuti hangaan mana fixoo hin manaamin anaa fi ati bakka takka hin jirru. ajaja hin qabu abadan intalti muslimaa ta rabbi sodaattu waan kanan jettu. Saniisa dogongora ati qabdurra waan hangan qabdu irra guddoon isiidha kan akka shari'aatti dayyuusa si gootu dayyuusa jechuun nama hinaafaa hin qabne jaartii ishee irratti jaartii teetiif gartee akka isiin kaatee ala baatu hayyamuun kee dayyuusa nabiin akkana jedhe si galee maaliif dayyuusa jechuun alladii yatrukul hubsa fi ahli nama warra isaattiin hina akkamiif jaartii ta'e abbaan fedhe rakkoon fedhe rakkoo fedhe keessaa jiraatu. intala dhaba dhalaadhaa jaartii ta'e akkamitti hayyama gootee alatti ergita. Jiheensa inumaata tanaa olii wanni ati gaaga'ama keessa if galchite tammallee dayyuusa si goote intala tana amata lama ala deemeetiin dalaga jechuu ishiif hayyama godhu. Dubbada amanni lamaan ati gartee gooteef san eeysa dheeyte ama torba dheeyte jechuudha. Duuba arraa isiin si harkaa baate. Intalti eega bakka geesse geesse. Ifa karaa si garsiifte maal ta'u akka gartee biyyatti hin deebiine hangaan mana kana fiixu jirti. Ammoo ta ganama baallama sii seentee aman lama keessa ni fitan jette isuma. Ta'arra as garagaltee ama torba geessee akkanumaa wajjin ammallee hammaan fiixu hin galu siin jette. Xiyaanaa gurguddoo. Rabbuma tokkichaa beeka waan intalti tuniitti jirtu. Duuba tanaaf jecha dhaamsi gartee wanti siif dhaamnu gaafa intalti takka qaalii jaarsaa hayyama didde naashida jedhamti. Ammallee khiyaanaa isheen qabdurra ani si biran jiru sirraa fagoon jira bakka teessee alatti na ajajuu hin dandeessin jechuun waa intala gartee imra'a saalihan jedhamtu. Tadii rabbii ati hafatte illee hin jedhamtu. Qaaliquma tokkichaa beeka wanni uummanni irratti harkeessuun qaa'ida nuuraaniyya wallee qaraatee alifbaa. قاعدة بغدادية فا سني ملي وان دي ربي تن انتلتي مسلمة خانن دلت جارتين تي ايغاني خان الربو ايه انتلتيني خان هيك ابتو بيفيتي اسيريتي افريقياميتي اوروبا امريكا استوريالا جراتو جارتو متيتي ديهاتو فغاتو هيا مخيتي ملت amal lamaan san booda ida'achuun isirratti haraami. Wanni isin ammoo jechisin jettu suni shari'aa shayxaanaati malee shari'aa rahmaanii miti. Akkuma namni cufti beekutti dhalaan gartee biyya alaa jiru amal lamatti ijaazaa qaba. Amma tokko irrattis baatii takka amma tokko baatii takka ijaazaa ala bahu boqonnaa jechuudha. Amal lama isin boqonnaa meeqa fixe jechuudha amma boqonnaa sadii fi cina boqonnaa sadii fi cina amma torba bara. Ama tokkorratti amal lamarratti amateen baatii lama. Ama tokkorrattis amal lamarrattis baatii lama. Amala amata lamarrattis baatii lama. Amma isin gaa ijaazaa kana duuba eessa fixxe? Isin maantu warraa wajjin wal taatee yoo dhufte ni beekta. Namni arraan tana bakka fedhe bu'a. Oduu meeqa dhageenya? Dhalaa dhalaa ijaazaa fudhattee dhuftee ani jaarsaaf hin galu asinna koottaa jettee finfinnee teessee kan dirra dawaa teessee kaganda isaanii baadiyyaa hin dhaqin qaaliin dheeytee achitti bira bubbultee achitti nyaachiftee obaaftee hadiyya waan fiddee kanneetee fi gaggeessaa turte meeqa dhageenya intalti dhugaa takka gartee dhugumaan rab tokkummaa rabbiitti amantu jiruu jiruufitti hin gubdu namatti illee jiruun gubdu ati immoo nama gartee haasawa dhalaatii fi rakkoon akkanaarra huttee beekuu miti. akkanaa wajjin qalbiin kiyya na gubattee isiidhaan jaaladha jettee intala si gamtee yeroo si gubdee waqtii sitti gubdee ana torba isii biraa nyaata godhattee huccuu miiccattee jirtu barate odoo namni siin tahin arrajaa intalti akkana goote duruu takka achumatti isiirra takkaa warra isaanii dheqeeti takkaa qaadiirra dhiheessee jaartii kiyya naa galcha. jaartiin haa qabduu na jalaa gartee erganii alatti erganchee kitti godhee dhiheessuu dandeessaa bara. Intalti immoo gamasiitiin dhugaa sitti himte ani kaan achi hin deebine biyyatti hin deebi'u hin manaamin hammaan mana kana fixadhuu hin jette. Namni amal lamaan sanitti hin guutamin kammallee arra'an tana huunu ama torba ka ama torba ammallee isa fixu malee hin galu hin jette. intalti tun duuba tanaani ati ta quraana haffazte imra'a saalihaa jetta tanaaf wanni gartee yaannis dabalu yoo jiraatu taate obboleessa keenya arra boru hin jedhine yaa rabbi intalti tun na haa'inte جالل نخيس جرتتنا لا نخيسا فوقي يا ربي تأتيك ألتوتنين قرتي إلمو اللي إرى أركض تجنا بس يا ربي ناخني يا ربي خيخن لما يسا حتتما الأربور هنجين والرخيس نرى نمجرو أبي هاتو أخاغو خي هاتو obboleessafee adeera haa ta'u nama manguddoo wajjin fudhuuti arraa boruun jiini hatattamaan karaa nagayaatiin jaartii kiyyanaa deebisa. Amal lamaan kunoo itti fayyame amatachi booda cufa isii dabalatee na kaa'ine intala naa galchaa jee karaa nagayaatiin gaafadhu. Ammoo haasawa isaanii wajjin gatteessee haasoytu irratti waa hedduu ifa sii gala. Akka isaan wal quba qabanii fi inumaa intala sana sii quban qabne yoonii fi ka'anii fasfii godhanii nama biraatiif kennan oobenta. Warra meeqa beeyna warra akkas godhee warri diin hin qabne jaarsa amata hangana wal quban qabne barne kaan keetuu badee jedhanii ni bar. Ikisbaraayitii maarree maal jedhan gartee akka biiftii fi mirindaa dhuganii taariika qabuutti warra gartee amataa miti baatii jaha ta'u wajjin hin galin. nafaqaa isaaf hin godhin ni kaansaa hin jiru warra ji'u jira. Jaahilummaarra duuba tanaaf jecha sadii isaa wanni hin jennu. Hidhannaa isaan intalti tuni eega wajjin deemtes gaafadha. Walquba qabdu maal yaannisi? Isaan ammoo intalti tun nama heeraa fi seera qabdu xayyaara arraan tana yoo akkuma reefu jennetti muratte isaanii diree xayyaaraatii fuudha. Namni quba qabu asitti himu hin jiru. Bakka sanaas akka wal quban qaban hoggaa dheeytan isiniif galti. Afreessaa obboleessa kee yoo nama gartee siqinaa dhadhaawanii akkuma arabni alaaqilu yaa'arifu biliichaa irraa jedhanitti waan cinaa dhodhoonnee sitti himnu kana keessa waa hedduu ifatti gala. Yoo feete ammoo isuma sanitti bilbili amata hangana naan jettee lama torba jirta waan si keessa jiru niyyaate. ta duraanuu gaafaan si fuudhuu fedhu si hin jiru na dhoosite sun dhugaaniin si gaafadha. Hikkaa feetuu siiniif maali kaayoon teessanaaf qabdu ji'iiti moo jaarsa qaadima harkatti immoo maali jiiti yoo feetu isuma wajjinuu haasawi arraa gartee eega isa keessaa dhuftee jettee yaada waaniin an aneef gartee fedhu naa dubbate sirrii jirtu siif himuun ni malkiisummaan. Duba tanaaf jecha waan gartee dabre cufa ittuma dhiisi ati ammoo rakkoonni guddaan gartee akkan isi godhaa jiru waan kophaa fee deemtuun tanaatu rakkoo tana himuti. Shaniisa wanni gartee nuti rabbi kadhannu intala tana gartee ta isin caaltu rabbiin si haa filu ta dhugaa ta sitti hin kijibne ta si sobne ta sin kaa'inne rabbiin si haa filu. Waa hundi immoo siif dirree baatee mul'atti. dhalaan gartee nama kaa'inu hoggu takka hin milkaa'u. Ammoo ati waan isin isin jettu kanarraa wanni kun sirrii moo sirrii miti ifa siin baane. Gabaabinaan lubbuu teessan keessa if deebi isin bari hadhu isii kanaa wajjin isirraa is bari karaa warra isaaniitiinis keessa is baradhu waan namaan naa gaafadhaa odeeffadhaa jettu dhiisi rabbiin gartee akkarra caalu sii haa filuu wajjin jennaa obboleessa خیلی ایه نرفتی انتو تا اوبلیتی تینی تکاتی هاتی گلمه ایبت ربا فی جهات بین سدیتی اکی جتو اوبلیتی تینی تون میدگی فدا انی گرته شمرن را warra gartee ganamaan bultii gaarii irra namni bultii wajjin jaari kuni amalli inni qabu amala gartee dhalaan isaaf baadhatu miti namni kun nama harka jabaatu isaa wajjin jiraachuun dadhabe. Inumaa gartee bakiilummaa keessa hammaan deemee manguddoo barbaadee amala akkanaa jaarsi kiyya kun qaba meenaa gorsaa ju'uudhaan nageesse. Amma gaa uummanni dhaqanii gurbaa kana gorsanii itti dubbatanii maalirra naageessan jee gaafannaan gurbaan kun yoo nama gartee amalli inni qabu kun irraa deemu miti nasihaa yaannee fi gartee hifannee. wani miti godhuu dandeenyu hin jirtu rabbuma sii kadhanna sabii rabbi sii haa kennuu naan jaan. Honga gartee bakiilummaa isaarra honga bakiilummaa isaarra ta'inni qaburra waan nama ajaa'ibsiisu yoo qarsiisan deemi arraan tana masroofa jedheen akkenne maallaqa qarsiisannee maaliif maal maal bittee fixee naan jaa. adeemtuni nama kanaa wajjin amajjaan jira iddoo keenyallee ilmoo takkaa jira waan nama ajaa'ibsiisu guyyaa tokko deemeetiin guyyaa tokko mucaan kun narraa fayyaadhe fayyaadhabnaaniin mucaa fuudhee musteffaa geessee ollaa kiyyarraa liqeeffadhee maallaqa akkasitti hoggaan galee qarshii torbaatamiin liqii fudhee geesse kennii jeen jennaani deebisaan isaa. yoomnaan mari'atteetiin Mustaphaa Naaginsi hin jedhe. Eenyutu hayyama sii godhe? Eenyu deemii liqii fuudhii hin jedhe? Mucaa yoo fedhe haa du'u. Akkana naan jedhe. Kanaaf hammaan gartee isa kanaan adda bahuu yaaduu takka keessaan jira. Maaliif jecha gartee kanaa namni ilmoo isaa hafayyaa dhabe wal'aantu waan kan namaan jiru. Kanaaf jechaan dirqama narratti taatee ta'ee sokkuun deemeetiin haadhatii bira dhaqee. warra keenyatti rakkoo na fiddeef itti odeesse ammuma ka'aati na fuudhaati qaadiin nageensa inni haasaa kanaan fassiin fudhachuu fedhaan jee sanii warra keenyaas waan inni gartee wajjin deemee maxaraarra keesseechitti dhiyaatiniin qaadiin si jalaan dubbatu naan jedhan hanga feetelee sossoo hafeete yoo goote yaada kana kaasi naan jedhaniitiin irraa dhaabbadde ammoo. isaan deebi'ee dubbise duubammaas. Intal ani anana beektaan anji ani bar nama jijjiiramuu miti feetu munguddoo dhaqi feetu qaadii dhaqi bakka feete dhaqi ani nama waan kanarraa sossooyini asitti jirtu kun warraa taruu miti naanji. Duuba tanaaf jecha mallee hedduu na dhibee mee faagarra na faayaa jetti obboleettiin keenya tolche. Yaa obboleettii keenya intala Islaamaa. Ta duraa waan nuti hin jennu rabbuma kee galatoomfadhu. Bultuma jaartee haraamirra intalti tuni badii daleeddii dhiiraa wajjin deemtee kasiin jenne jaartii abaluu jedhanii maquma qabaachuullee faaruudha. Baga rabbiin haraamirraatti duroomsisiin jenna. Tokkoffaa yaa obboleettii keenya. Ati waan dubbattu kana keessatti bakhiilummaa jaarsa keetiitiin himte malee toltuu inni dalage hamtuusaa miizaana lamaan bitaa mirgaarra odoo keesse miizaana kanarraas. Toltuu inni qabu hamtuu inni qabu odoo keesse hedduu gaarii. Bakhiilummaa inni qabu harka jabeenya malee waa takka toltuu inni qabu diinsaatii fi haala bareedaarraa takkaahu namni kun gartee mana nuu jaaree takkaahu mana hiraa isaa akka fala waan nyaannu waan dhuunnutti rakkoo hin qabnu namni jedhee kanatti haqadhu waa tokko waan rabbiin namarraa beeku himuuf gaarii. Dhaloowwan gartee shamarran. akkanatti rakkoo jaarsaa keessanii himattan rabbi keessan sodaadha. Laal haqa jiruu sin dhoysina hamtuu jirtuu sin dhoysina akkuma sani toltuu inni qabus hin dhoysina. Lammeessa bakhiilummaan dhukkuba gartee aadaa fokkottu aadaa fokkottu rabbiillee itti jibbu ammoo isiintu waa dhiira cufaasii dhalaa cufaasii miti bakka cufa jirti immoo dhalaa keessaa sani jirti dhiira keessaa sani jirti. Nama rabbiin rahmata isaaf godhe malee. Kanaafuu waan haaraya guyyaa keessaa dhufuus ni taati. Waan dhaalmayaan dhufuus ni taati. Dhaalmaya warraa akkatti abbaan isaa mana bulchu. Sadeessa obbolee ati gurbaa kanaa wajjin amata jaha jiraatte. Amata jahan kana keessatti sa'a rakkinni bakhiilummaa harka jabeenya isaa kuni gaafa dura fuudhee heerumiinsa waliin dhuftanirraayi qabamu. Waan guyyaa keessaa dhufe mooza mana boodaa kana eegalee waan kana himan iyyannaa ta'e keessatti waan kana waa takka ibsa waan goote hin qabdu. Duuba wanni kun yoo gartee gaafa duraarraa jiraate yoo zamana boodaa ta'e warra isaaniitti himadhe haadhattiin himadhe haala kana qaba jettee waa warra isaaniitiin geesse waa takka illee hin qabu. Maaliif? Namni haadhaa fi abbaarra isa kana beekuu hin jiru. Silaa manguddoo alaata gartee odeeffattee. Nuti gartee si gaafannee rabbi sabrii si yaasannuun kun walitti nama diruudha bara. Nama hammeenya isaati itti jabeessan malee jecha gaarii hin dubbanne. Saniisa akkuma isaan ammaasati waan inni mana isaa keessatti qabu uffata daarafe nyaata dibata haala ilmaan itti guddifatan jiruu waan waliin qabdan inni dalagee waa takka waan dubbattee hin qabdu. Maaliif? Wanni bakka tana keessatti nama shakkisiisu bakiilumma tanaahu atirraa fiduun mala. Gaafa gartee dura bura walitti dhuftan harka bal'atee hiikkatee waa hedduu addunyaa sitti kenne faffacaasuu keetii fi itti gartee taphachuu maallaqa irra hedduun dhalaadha akkami. Sababaa kanaaf harka sirraa jabaachuu isaallee ni balta. Maaliif bakka tana ibsa godhuu diddee rakkoon ganamarraa gaafa walitti dhufnerraa qaba warra isaaniittiin himadhee haadhattiin himadhee adeerattiin himadhee warra keenyattillee ni himadhee. Waa takkillee waan gamanaa dubbachuu dhabuun kee akka nama bakhiilummaa isaa tana keessatti qooda qabu if goota. Jahiinsa akkanumaa wajjin akka namni kun amaanaa qabu si duraa baate. Waan maharii haa ta'u, amaanaa biraa haa ta'u, waan mana dhiifte ati biraa deemte mana isaarraa baasee ganda geessee kan ifi ittiin fayyadamiin amaanaa ta'etu jabeesse. Wallee gaa. Akkatti dhageessisuutu beeka. Ollaas hime moo isaan santuus hime moo isa dhooyi isatti bilbiltee isa gaafatte namni kun waan san hin agarre siin hin jenne laata. Yoo inni gartee siin himin yoo ribattee bira haayee siin hin himin akkamiin beekuu dandeessi. Kanaas beeku. Torba isa ammoo wanni gartee warri keessan siin jaan ati makkanuma akka lafa kaatee qaadii dhaquun kee dogongora. Maxaraa dura gartee irra keessee ragaa fuunee ragaas dhiheessinee akkasirratti odoo maxaraan keenye qaadiin akkanumatti waraqaa hin kennu jechuun isaanii dubbii sirriiti. Kun shari'aatti illee akkasuma. Ammoo warri kanuma lafaa ka'ee qaadii dhaqeetu bakka warra gurbaa yaamne kan gartee baalaa gaaraa isaanii dhiheessine harka lafa jalaatiin dhiqanii warra gurbaatiin maletti. Gurbaa dhiheessuun malatti fudhatan fassiinsaa dhibaatu. Suuni fassin kanaaf jecha yoo ati dhugumaan gurbaa jibbansa qabaattee kan fassii barbaadu taate heeraa seera eeggadhuuti akkasitti maxaraa fuudhii qaadiirraa irra kaayi ragaa dhiheeffadhu odoo inni gurraan dhagahu waan inni qabu tangartee fassiisi barbaachifte odeessif. Nasiyaan ammoo nuti yaadna. Ta duraati fassiitti hin jirjirin. Oduu wal'aansa karaa nagayaatiin manguddummaan warri gara lamaanii walitti dhufanii isin keessa rakkoo tana hin godhin. Maaliif manguddoo wal dhufte oduuchuun dhayne waan siifi ilmaan keetiin mana keetii gahu baatitti waan akkanaa kennuuf. Waan akkanaas godhuuf jedhu waan takka waan himatti hin qabdu ati bakhiilummaa tana malee. Haalli hammeenyaas haa ta'u bakhiilummaas haa ta'u warri keessan kana cufa warra gurbaatii wajjin wal'aansa godhuu dandeenya. Wanni ati xiyyeeffattee himattus bakhiilummaa malee wanni biraa takka hin jiru. Ammoo jaarsi xiyya kun qabeenya isaa akkana jettee waan akkana harkataa dhaba isaa waan nu himte hin qabu. Maaliif silaa qabeenya irraa odoo qabeenyaa fi dhaba jiruu waa ibsite namni kun rakkoo jirtuutu bakiila nama godha. Rakkoon bakiila nama gooti. Dhalaan duba jaarsaaf beekuu qabdi. Rabbiin haalli kun jiraataadha jechuu beekeeti. Rabbiin keenya subhaana wa ta'aala liyunfiq dhuu sa'atin min sa'atih ka qabeenya qabu ka qabeenyaatti mana keessan bulfadha. Waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimmaa ataahu Allah. Laa yukallifu Allahu nafsan illaa maa ataahaa. Kan harka qalleeyyiitis akkuma gartee harka qalleeyyii isaatti jaartiinis kanuma duuba. Ta yootti bal'ettes haala bal'inaan wajjin jaarsaa wajji jiraattu. Yootti rakkattes rakkoos rabbii fida bal'oos rabbii fida kana beekii ta'ubsitee jaarsaa wajjin jiraattu. Kanaafuu akkuma ammaan duratti hin jenne yoo dhugumaan gartee isaa adda bahuu feetu taate eega warri garlachuutu waliin dhufanii haasawanii furmaanni dadhabame isumaan na hin hiikin. Isumaan hiiki haajanni manguddoo. Yoo karaa manguddootiin kadiidu taate achi boodaan rakkootee ol fuudhii qaadii geessu. Maxaraan rakaayi. Rabbiin akkarra caalu si haa filu kan irratti nama cufaahu. Kan irratti rabbiin addaan isin haa jiraachisu yoo jiruun keessanii turtii azalitti rabbiin fedhee rabbiin isaas arjaa godhee sillee tagartee jaarsa bira dhaabbattee amala bareedaadhaan isa kan akka gartee arjaa ta'u gootu sillee rabbiin haa godhu hamma deebisa akkanaatiin walitti deebinu wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa doktor Lawal Islaam rabbiin isin irraa jaalatu beekumsarraan beekumsa saniif haa dabalu isiniin jenna hanga sagantaa itti aantuu walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة